Ooni of Ife and Regina Daniel husband wey dem dey call Ned get the same grandfather together o oh, my people according to report o oh, no be small thing my people no wonder. All right, my pipo na welcome back hey, eh, no be small tin o oh, my people. The report when e be say they land for our amebo table They say Oni of Ife and Epan Edwoko, they be brothers. They be brothers, so hey, my people, no be small thing, no. No be me talk, am I go read am. And Edwoko na come review this secret too. Oh. Na come review this secret. Na people come dey say, ah, no wonder two of them get similar character of marrying plenty wife. According to Nedwoko, Nedwoko say, hmm, He get nineteen children o as una see am so he get nineteen children two wife dey dubai two dey nigeria one dey new york hey no be small He say im last pikin dis nednwoko una dey see so e say im last pikin na thirty years o say im last pikin okay im first pikin na thirty years im last pikin just graduate for for university that's im last pikin from im wife o im first wife not regina daniel say e just graduate with first class hey no be small thing, o my people. but no be that one carry me come The di koko of the matter now be say carry me come na be say oni di nwoke don come review say here and eh, oni of ife dem get similarity according to report eh eh oni and i have similar similarity regina daniel husband nwoke eh, speak about speak about it and his 19 children. Now they say am so. Ned Nwoko has asserted that he shares similarity with Oni of Ife, Oba Adeyeyi Eniton Ogunsi. Nigerian News report that Ned, Ned, during an interview with The Guardian, said apart from having more than one wife like the Oni, their grandfather were both in the House of Chief in the old western region. He noted he noted they are also serving Nigeria like their grandfather by marrying many wives. Like seriously. Nedwoko also opened up about having 19 children, adding that some of his wives are living in New York, United States, two in Nigeria and two in Dubai. Hey, now wow let me tell you the let me tell you the similarity between me and the Oni of Ife apart from both of us having more than one wife my grandfather and his grandfather were both in the House of Chief in the olden old western region in the 1950 una dey hear am so they were part of the the select few that were were that went to London for the Constitutional Conference. My grandfather and the Oni grandfather and the Olowo of Owo to, to, took many photographs together. So the Oni and I have the that kind of common background because our grandfather were kings and served Nigeria in the in that capacity. And we are We are now also serving Nigeria by having many wives. I have 19 children now. My first child is 30 years old. Those with my first wife are okay, those those are those with my first wife are all graduate now. In fact, my last child with her made first class last year in England. Hmm, na wow, not be small thing o. This Nedwoko na old uh, old meat o. Hmm so i'm sure say this thing when e be say e dey even dey talk sef oni of ife fit no know about it because oni of ife na young man oni of ife just forty i think forty-eight yeah nedwoko is over sixty is sixty-five abi dey go e dey pursue seventy so nedwoko na old man so all this one wey be say regina dey do dey carry body dey rub nedwoko dey do like say na so e come out say na go transfer ten million tora i no know why dis regina daniel no even mature so six wife dem dey corner dey see all di effing wey she dey do for social media dis guy get mind sha e get mind honestly so na say two of im wife dey nigeria na dat means regina daniel and laila na dem be di wife wen e dey nigeria. so me i con dey wonder why other wife dem con dey silent dem no dey even dey talk nobody know dem why dey like dat so my pipo oh, una know say regina daniel husband dey contest for house of rep so regina daniel kon go help im husband um, do campaign o oh. e go help di husband do campaign na there na di husband come transfer ten million. to na people come dey use their onyokomita and onyokolize their lot to say eh eh no be true but me i dey use first bank i mean access bank i know say na true that alert na real genuine one right, my people so somebody like oni of ife oni may not know say something like that happen because according to nedwoko nedwoko say na im grandpapa and oni of grandpapa dey snap picture dey follow go for london conference so they guess that is why he and Ooni of Ife get similarity by marrying plenty wife so a lot of people now don dey say so all this Efcc wey Regina dey do now so one day Ned Nwoko go just wake up from sleep say ah the beautiful ones are not yet born go just go go marry uh, wife follow Regina Daniel He just leave regina daniel make regina daniel dey enjoy herself small small e dey see am so because him just feel say regina daniel dey very tender so make him just allow regina daniel make regina daniel just be herself dey do her things depending on when him go see another fine one when he be like regina daniel that time regina daniel go don turn old woman that is e go don comot for this level when she dey so so my people o nedwoko hmm, dis nedwoko one i dey see am so the guy is not smiling at all He no say no if you like make you be angel He marry you after him don do finish when e reach the time wey be say he go go marry another wife nobody go stop nedwoko hmm. I never know anything. So, but for now, people say Regina Daniel, enjoy all this whole thing while it lasts. Na so it just be. But when Ned Nwoko dey compare, dey compare im grandfather with Ooni grandfather, say hmm, two of them, say because of that one, two of them dem be dem get similarity my people me i no come know whether na because of say the two grandfather dem dem dem dem dem share the same uh, eh, sheaf abi wetin e talk sef my people abeg i wan stop here in case you never subscribe to maureen gist tv make una hit the subscribe button what una feel about this talk for me i feel say this talk no get when when um, eh, nedwoko dey talk when e say here and ooni of ife they get similarity for me oh, the talk no you know, hold abeg e no fly so if una get similarity so the similarity now na just so they take am the marry wife full everywhere like right, my pipo wetin i take about this talk could I leave una comment for comment section Now have a nice day bye